mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha uyu munsi turaganira ibyerekeye umurari ari wo mu kirundi bita umurazi ikaze mwese muri iki kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti mwese nongere mbahe ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika dukomeze rero gufatanya kubungabunga amagara yacu n'ay'abacu tubashimira cyane kuba buri wa gatatu mwitabira iki kiganiro duhangayikishijwe ariko nuko hari abo mukunda- abakunda kumva ikiganiro ariko kandi bakaba batabasha kutugeraho bitewe n'uko batabasha kudukurikira kuri fm abakomeje rero kubaza ibibazo ngo tubasubize kuri facebook nk'uko kubera ko mutabasha kudukurikira mutwihanganire ibibazo ni byinshi rumva ntitwasubiza buri kibazo cyose kandi mukurikiye ikiganiro nibwo mubasha kumva ibibazo by'abandi n'ibisubizo abaganga batanga ibisubizo rero n'ibibazo bitandukanye ubwo rero ababishobora mwaza kujya ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome ikiganiro mwakihasanga twizere ko ariko mwebwe nk'uko bisanzwe abadukurikiye muri iki kiganiro ah, muri bubashe kubona ibisubizo ku bibazo byinshi mwibaza umutumirwa wacu uyu munsi ni dogiteri levi kandeke ni impuguke mu by'ubuvuzi bw'amaso yabyigiye i geneve mu busuwisi akomereza mu bindi bihugu birimo maroke ubuhindi ubufaransa n'ahandi aha rero na- yongeye kwigisha no mu mashuri nyuma yaho yigishije eh, ibintu byo kuvura amaso eh, ndetse yanize ibyo kuyabaga eh, cyane cyane kubaga amaso y'abana bafite ibibazo arangije kwiga rero eh, ya- muri ibyo bihugu bitandukanye yakoze mu- no mu burundi mu bitaro hwakared nyuma hatangira kwigisha muri kaminuza kugeza n'ubu mu burundi rero kuko hari abantu benshi bita aba ntahonikora ni abadafite amikoro ahagije muganga Levi Kandeke yagiye ashakisha uburyo bwo kubavura ku buntu ubu ayobora igice kivura amaso y'abana bakenewe kubagwa amaso ku buntu kuri rwakarede akorera kandi cyane mu bitaro bivura amaso byitwa clinique de l'oeil aho benshi bamusanga mwumvise rero uwo tuza kuganira mu kanya turimo kumushaka ku murongo wa telefone aho ari i bujumbura mu burundi Eh, mu kanya ubwo turamwakira namara kuboneka hanyuma tumubaze ibibazo bitandukanye birimo ibyo twabagejejeho kuri facebook n'ibyo namwe ubwanyu mwatwandikiye ndetse n'ibyo abakunzi b'ijwi ry'amerika baza kubaza mu kiganiro mu kanya mwese rero ubwo mube hafi ya radiyo yanyu aho muri hose ikibazo cy'umurari ni ikibazo abantu babona ahantu hatandukanye ariko ntibasobanukirwe ntibamenye niba hari uburwayi niba ari ikintu gishobora gukira cyangwa se niba hari ibintu umuntu ashobora gukomeza akabana nabyo ubuzima bwe bwose mu kanya rero ubwo turaza kumuha ijambo basobanurire reka mm, tube turuhutseho gatoya mu gihe tukimushakisha
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james fabrice fabrice ndagukunda cyane
Nonyi Records.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nabibabwiraga umutumirwa wacu muri kiganiro ni dr Levi kandeke akaba ari impuguke mu by'ubuvuzi bw'amaso nk'uko nabibabwiye yabyigiye mu bihugu bitandukanye hakomereza ku- mu burundi aho avura hakanigisha Ah, nagira ngo rero tumwakire ku murongo wa telefone dr kandeke muraho neza murakomeye
Eh, ndabaramukije kandi ndashimiye ubutumire mwa- mwashoboye kunshikiriza kuri kino kiganiro dusanzwe dukunda Ye, ndabashimiye rwose uyu mwanya muboneye abakunzi b'ijwi rya amerika mu kanya twari tubashatse telefone iradutenguha ubwo muraza kudufasha gusubiza ibibazo abakunzi b'ijwi rya amerika bafite ah, ku kibazo cy'umurari cyangwa se umurazi nk'uko mubyita mu kirundi
ego Mm.
eh, tubyita umurazi eh, Ye, hari rero abantu babona ari ikintu umuntu yavukanye eh, akaba ntacyo yabikoraho hari n'abandi bafite umurazi bahura n'ingorane biturutse ku isura bakagira ipfunwe muri bagenzi babo Ah, umurazi rero ni ba- babona ko ari ikintu gisanzwe ariko kandi ababibonamo ko ari ubumuga Ha- ubusanzwe hari amategeko arengera abantu bagendana ubumuga atuma badahezwa mu mibereho yabo cyangwa se mu kazi Um, ariko simpamya ko ariko bihagaze ku byerekeranye n'umurazi Ah, reka mbahe nk'urugero ru- rwatumye ndetse ntekereza gukora iki kiganiro umuntu yambwiye ko mugenzi we agiye gushaka akazi kuri televiziyo noneho ah, bamwereka we yarebaga umurari bamwereka kamera agomba kurebamo babizi ko haba hari kamera zirenze imwe muri studio uko byagenze rero uwamuyoboraga yaramubwiye ati reba muri iyi kamera we akaba azi ko ariho arimo kureba noneho undi we akabona arareba ku rundi ruhande ntibyoroshye rero Eh, waramuyoboye yabonaga areba aho atamubwiye noneho bareba basanga uyu muntu se tumuhaye akazi aho ntibyagorana tukajya tunanirwa ku- kureba kubona ibintu kimwe nuko akazi ubwo aba arakabuze Nu- murabyumva rero ubwo byasa nkaho yakorewe ikintu kimeze nk'ihezwa eh, bishingiye kuko a- ameze uko yavutse areba azize nyine uwo murari Um, ubwo nagira ngo nk'amwe b'abaganga um, mube mwadusobanurira neza mutubwire iby'iyi ndwara um, kuri iki kibazo umurari cyangwa se umurazi ni indwara
eh, murakoze cyane eh, ego cyane eh, ni indwara ku- kubera turanayivura eh, nagira icyo mbera kuri icyo nyine muhereye ko cyangwa ku karorero uwo muntu baramurenganije eh, ku kubera ntishobora kuba ari impamvu y'uko bumwema akazi kandi ashobora kugakora Eh, umuga- umu- indwara y'umurazi i- iva ku mpamvu nyinshi ifata abakuru ifata n'abakiri bato Eh, mwashaka igwiriye ku bana bakiri bato Eh, ni indwara igwiriye kubera du- duharura ko abana ibice bine ku ijana by'abana bavuka bavukana iyo ndwara y'umurazi Eh, ni indwara rero eh, twitaho kubera dushobora kuyivura kandi kuyivura biranatworohera iyo umwana tumuvuye kare indwara bakibona ababyeyi biroroshe gusumba eh, kurondera kuyivura amaze kuyimarana imyaka kubera biheza bitatugora kuyivura Mm.
Eh, umuntu arwaye indwara y'umurazi rero ashobora gukora imyuga yose Mhm, ntabwo yagombye Mugabo- guhezwa mu kazi ako ari ko kose
ego Mm.
ariko hariho imi- imyuga imwe imwe eh, mugabo mu gihe ataba aravurwa adashobora gukora mugabo ntigwiriye ah, ndashobora kubaha nk'akarorero Mhm.
eh, cyane cyane ni nka bajya baba abapiloti bajya batwara indege Mhm.
mu mategeko yabo bisaba yuko umuntu abwiza kuba afashe afite amaso atumbereye Mhm.
hariho n'indi myuga mikeyi mugabo atari abantu benshi bakurikirana nkajya yo mu gisirikare bajya bita derite baba bakeneye ko baba bafite ah, amaso atumbereye ariko iyindi myuga yose eh, nta mwuga n'umwe ushobora kubananira ngo ni uko bafite amaso adatumbereye Mm, ni ukuvuga ko babona nk'abandi bashobora kubona neza tuvuge umushoferi ko- aba agomba kureba imbere nawe ya- yatwara imodoka twavuge nka bariya batwara amakamyo cyangwa n'izindi modoka za rukururana
cyane rwose ibihugu byanditse amategeko kuko si byose bifite ayo mategeko mugabo ibihugu byinshi bifite amategeko abantu bafite umurazi hari ibihugu bibabuza gutwara imodoka zitwara abandi bantu nka bisi kubera zitwara abantu benshi kuko bavuga bati dukeneye umuntu aba afite amaso afite ingufu zose ajya atumbereye cyane atwara amakamyo ajya aremereye cyane mu bihugu by'i buraya cyane cyane bya amerika iryo tegeko rirahari ry'uko iyo miduga badashobora kwitwara ariko ujya muduga utwara abantu bake utwara umuryango umwe abantu bake ujya nta gituma na kimwe badashobora kuwutwara nta tegeko na rimwe ribuza yuko bashobora kuwutwara murakoze reka ubwo dukomeze twakira noneho abakunzi b'ijwi rya amerika kuko barategereje bifuza kubaza ibibazo byabo reka mpere kuri jean dodiyo
mwakoze wiriwe neza urahagana he
bikora imana nyine jean dodiyo nyine ndanga nyine mu rwanda nyine
ye ikibazo cyawe
nabazaga irandwara ubundi ntabwo ishobora kwibasira umuryango wose ugasanga abantu bose bararwaye bo mu muryango wose muri famiye kuko nk'urugero tuvuga ko turi abana batandatu bose kandi twese kandi twese kandi twese twavukanye twese iyo ndwara nyine imeze uko nguko uko muri batandatu hari uwabashije kuvurwa se hari uwabashije kuvurwa muri mwe
oya byaranze
hari ikindi washaka kubaza hari ikindi gusa ye bugumye hafi noneho abanzi ni muganga ashobora kuba hari ikindi yifuza kubaza dogiteri kandike mumusubize mumusubize jean dodiyo ishobora kuba indwara yo mu kiryango
yego cyane ibyo jean dodiyo abajije nibyo rwose kubera ikintu cya mbere gituma abantu bagira indwara y'umurazi mu bihugu biteye imbere by'i buraya n'ahandi iterwa ahanini na bamwe bavuka batageze ariko mu bihugu by'ino iwacu muri afurika ni ahanini indwara ivuye ku muryango nicyo ikintu cya mbere gituma iyo ndwara umuntu ayirwara nk'iyo batuzaniye umwana ikintu cya mbere dukora ni uguca dutuma ko abandi bo mu muryango tukaraba ko atabandi bayifise kugira ngo dushobore kumenya uko tubavura abantu rero bayifise ari ari nka bose mu muryango usanga ari indwara bita iyo bita tarazizime intermita ni ukuvuga yuko amaso n'aho adatumbereye abona abona yose nibyo bikunda gushika muri icyo gihe rero umuntu arashobora kuyavura mugabo kenshi na kenshi bisaba yuko mu kuyavura umuntu aba yabaga agaheza akayatumbereza ahanini icyo uwo muntu yunguka ni uko amaso aheza agatumbera akunguka mu gifaransa bita estetike nta kindi aheza ngo yunguke ariko urumva estetike yaheze ikongerekana kubera amaso aheza agatumbera
jean dodiyo uracyatwumva urasobanukiwe neza hanyuma akabazo gato hano ashaka kubaza amaso yanyu mwe uko muri batandatu areba hamwe ameze kimwe cyangwa aratandukanye
ntabwo ameze kimwe yose atandukanye hari n'uwavutse nyine uyu nguyu wundi dufite nyine wabucura avuka nyine ameze ku nk'uko ageze aho ngaho kureba ibiranga neza ubu ngubu ntabwo areba nyine byarazi wenda nibwo areba we hajemo ubuhumyi
byaje nyine byiyongera nyine birange nyine nyine bibaye uko nguko kandi ubundi papa na mama nabo bose nabo nta kibazo rwose ntarebi rwose nta kibazo rwose ntarebi rwose bareba neza ntabwo sinza ko batubwiye ko ngo umupapa nyine ubyara nyine mama nyine ko nawe nyine yasi nyine nawe nyine nyine ngo nyine ngo iyo ndwara nyine wasanga wenda yaba byavuye sinzi ubukwe nyine ngo bapfa nyine ngo iyo ndwara
urakoze cyane hanyuma ntawigeze abasha kubagwa nk'uko dogiteri revi yabivugaga ntawabashije kubagwa amaso kugira ngo abashe kureba inzira imwe
byaranze kubera nyine ubushobozi nyine bunyine twibera nyine uko nguko
ariko murabona
reka uwo nguwo nyine nyine byanze nyine keretse uwo wanyuma urakoze Eh, urakoze reka ubwo dukomeze tuganire na muganga atubwire n'ibindi Eh, dr levi um, ibi jean de dieu avuze u- do- bishobora kuba indwara yo mu ruhererekane ikava kuri sekuru ikasimbuka ababyeyi babo nk'uko ikagenda ikajya ku bana hanyuma ikindi hari ukuntu umuntu ashobora kurwara kuba afite imirari ikaza kumuviramo ubuhumyi cyangwa hari ikindi kibazo kiba cyara- cyajemo nko kuri uwo mwana wa bucura arimo avuga
Eh, cyane rwose ibyo yavuze byose ni byo Eh, ubwa mbere gu- gusimba gusimba i- ikava kuri sekuru ikaza ku bana ni- nibyo dukunze no kubona na kare ku- kubera iyo tubaza ibibazo tubaza yuko mu muryango wa kure eh, hari n'aho ariwo abavukana na sekuru n'abandi bigasimba bikajya ku bana bakiri bato Eh, nibyo dukunze kubona Eh, mugabo rero nca mperaho nyine kuri twebwe biratworohera cyane umwana bamubonye akiri muto baciye bamutuzanira kare bica byoroha rwose kumuvura hari n'aho dushobora tu- kugira imana tugasanga bikenera ko tumuvura tutarinze kumubaga ugaca usanga umwana arakize hakiri kare Eh, iyo naho eh, indwara ikomeye eh, umwana ntaze kwivuza Eh, kenshi na kenshi iryirya jisho ridatumbereye kuko kenshi usanga hariho rimwe ritumbereye n'irindi riraba hirya cyangwa riraba ku- ku- ku ruhande rw'izuru cyangwa ku ruhande rw'ugutwi irya rimera nk'iritum- ridatumbereye kenshi riraheza rig- rig- rikamera nk'irihumye mwumva rero iyo rimaze guhuma biragoye nta muntu ashobora kurivura ngo risubire kubona ryarahumye rimaze imyaka rihumye ariko tubibonye hakiri kare turarikingira ku buryo ridashobora kuzoheba riga- rigahuma Eh, nicyo gituma iyo tubwira ababyeyi tubabwira ko batuzanira abana bakiri bato bakibibona hanyuma ujya yaba tusanze afise nko umurazi tuca tumubwira ati "Tuci- genda utuzanire n'abandi bana ufise kugira ngo turabe ko atawundi arimo ngo tubavure hakiri kare Eh, kuko indwara tuyiretse ikabandanya itera imbere harageraho igera tuka- ikatunanira kuvura kubera haba hagiyemo ubumenyi Ye. twizere ko ababyeyi barimo kutwumva muri aka kanya ndabizi ko abenshi bashobora kuba ari abajene ur- urubyiruko cyangwa se urwaruka ariko bashobora kubwira ababyeyi babo ndetse n'abagabo baba badukurikiye muri uyu mwanya bashobora kubwira abadamu babo bakaba bakwihutira kujyana umwana kwa muganga babonye afite ikibazo cy'umurari cyangwa se umurazi Ah, Re- ah, Thierry ku murongo wa telefoni turi kumwe na wiriwe neza
ni ukuri ndabiye nuko ha- ikibazo cyawe
ije ni jyewe nariho ndumviriza iyo ndwara uno muntu yariko aradusigurira ntangure imbere ndanamuramuta ari igihe rimwe na rimwe ushobora gusanga umuntu ayifise ariko hakaba n'ibihe usanga umwana avuka muga mu minsi mike yigase yiserura ko ayifise rero ntamye nibwira nti none ko hari igihe bigaragara ko umwana ayifise akayifita ku ijisho rimwe ntaho byoba biva kumbure ko umubyeyi ashobora kuba byaragoranye kugira ngo uwo mwana ashobore kuyibaruka ajya nta kuntu iyo ndwara yoba ivana nuko swati ashobora kuza umuntu akaba yarakoze mu jisho mu gihe uwo mwana ariko aravuka ugasanga biratumye ijisho rimera ukundi kuntu umugabo atari indwara bugwara nicyo nashatse kubaza muganga Ye, urakoze Thierry Dr Kandekeye ni mumubwire niba umuntu ibyo ngibyo avuze bishoboka mu gutera umu- umurari eh, cyangwa se niba hari ukuntu iryo jisho rimwe gusa ah, rya- rya- rya- ryazikiza niba bakozemo tuvuge nk'uko avuze ati umuntu akaba yakoze nko mu jisho ri- yakoze nko mu jisho rya- ryakwikiza nyuma y'igihe gitoya ntirikomeze kuba umurari cyangwa hari ikindi abaganga baba bagomba gukora
Eh, mwiriwe neza Thierry ibyo Thierry abajije nibyo Eh, icyo mubwirizwa kumenya ni uko iyo umuntu ariko araraba eh, si amaso yonyine akora gusa hakora n'ubwonko kuko nibwo bukorana n'amaso kugira buyagorore hanyuma iyo ijisho rimwe eh, rikomeretse ntirisubire kubona Eh, ubwonko ntibuheza kumenya kubera ritabona kumenya iyo ru- ru- ru- rirabisha rigaheza rikamera nk'irigiye cyane cyane ku ruhande rwo hanze ku ruhande rw'ugutwi ku- kubera ritakibona iyo rero impamvu yatuma ritabona rihavuye rigasubira kubona riraheza rigasubira kugororoka ni ukuvuga rero kenshi iyo twebwe dupima umwana kuko tutaba tuzi igituma afisemo umurazi dupima byose turabanza tugapima yuko ata kintu na kimwe kimubuza kubona tukaraba neza ko abona hanyuma tukaraba neza yuko atangwara nka biriya izo bita iperimetropi zikenera amarori iba irimo kuko naho nyine irashobora kubitera hanyuma umuntu ashoboye kumwambika amarori rigasubira rikagororoka tukaraba nuko ritoba ryarakomeretse mo imbere ku buryo ridashobora kubona dusanze rimaze gukomereka turarivura iyo risubiye kubona riraheza rigasubira rikagaruka hari ikintu avuze kandi kenshi nibyo bikunda gushika iyo bavutse abana kenshi amaso aba agororotse abashika mirongo itatu ku ijana bavuka agororotse hanyuma amaze gushikana umwaka urenga umuntu agaca abona yuko umurazi utanguye nabyo nyine birashika igikuru ni ukumwirukana kwa muganga cyane cyane ku muganga w'amaso kuko nta wundi muganga ashobora kumvura ibintu nk'ibyo agaheza akamurabira ukungene tubavura bivana n'impamvu iba yateye uwo murazi uza impamvu nazo ni nyinshi cyane umuganga abwiza kuyitora agavura iyo mpamvu yabiteye hanyuma umurazi ukava ugaheza ugakira mwumva rero yuko igikuru ari kuza kare ndumva ko tiri ari mu gihugu cy'u rwanda ndazi neza ko hariya ibitaro bishobora kubavura ari mu burundi tiri ntibagiye kukubwira ari mu burundi tiri rero oke ni byiza nino mu burundi turashobora kubavura umugabo ngoma ngaruka kuri cya kindi y'uko uwo mwana bamutuzaniye kare biheza bikoroha kumuvura kandi ashobora gukira neza gusumba naho hari igihe iyo baje bateba turagerageza umuntu agakira mugabo ntibibe neza mu gihe yoba yaje umwana akiri muto cyangwa yoba yaje umwana agifatwa
twakire ntakirutse imana
mahoro cyane muganga mahoro urahagana hehe mahoro mahoro
yego twagiye tubabanza kuri ibyo mwarimuvuze ngo indwara y'umurati ngo irashobora ikamukayipfura nta nk'indwara umuntu ashobora kuba yaravukanye mushobora kuyipfura muke nk'indwara ziba zitera iyo ndwara y'umurazi mu tudondakure ziba ari nk'iziyi
indwara zitera umurazi muganga
ndumvise ikibazo cyiwe ni ikibazo kirekire rwose kubera igituma umuntu agira umurazi ni byinshi cyane mwamuha bikeya
bitandukaniye ku myaka umuntu atanguye kugirira umurazi nk'uko nabivuze ku bana bakiri bato icya mbere ni ba bandi bakunda bavuka batageze bamwe bita ba premature bajya kenshi bagira indwara y'umurazi bamaze gukura icya kabiri ni bajya bafise icyo kibazo mu muryango mu muryango basanzwe bavuka umurazi uriho ni nabo kenshi usanga boroshye no kuvura ariko hariho n'izindi mpamvu ahanini n'indwara isanzwe ishobora gutera umwana hari sinzi ko murumva zimwe abantu bita ngo kataragite zimwe z'igiharage ziba kiba kiri mu jisho murazi ko nazo nyine tuzivura umwana afise kataragite mu jisho kubera iryo jisho ritaba ritabona riraheza rikaca ribanza kujyamo umurazi kenshi na kenshi umubyeyi azana umwana kubwira ati umwana wanjye afite umurazi we wapima ugasanga harimo iyindi ndwara iyo ndwara wayivura umurazi ugaheza ugaca ugenda hariho n'abandi abo nk'abo mvuze yuko ari umurazi uba uri mu muryango bo baroroshye ko kubera nta yindi ndwara iba irimo aba ari ukubera ariko bavutse icyo dukora turamubaga tukayagorora amaso kandi ni ukumubaga kandi si ibintu bigoye rwose ubwa mbere ntiturinda keretse yari umwana mutoya mugabo bajya bakuze ntiturinda kubasinziriza imitsi irabisha ijisho hejuru mu mbavu niyo duheza tugahindukiza tugashyira mu kibanza yabwirizwa kuba irimo hanyuma ijisho rigaheza rigatumbera ku bantu bakuze nabo impamvu ni nyinshi iya mbere ni hamwe aba yaragize umurari akiri umwana mutoya hanyuma bakamuvura birashobora gushika amaze gukura kugaruka mugabo ni kwa kundi nyine turaheza tugasubiramo tukamuvura ariko igikuru ku bantu bakuze ahanini ni igihe ijisho ku mpamvu zitandukanye ritakibona ijisho rero ritakibona kandi cyane cyane iyo ritakibona ari ryonyine rica rijamwo umurazi murumva ko duheza tukavura icyo kintu cyatumye ritabona izindi ndwara abantu bamenyereye kumva zizana umurazi ni indwara zifatira mu mwingo iyo umuntu afite indwara yo mu mwingo kenshi iraheza ikajya no mu jisho hanyuma umuntu akagira umurazi nabyo nyine turaheza tukabitora ariko murumva yuko iyo ndwara ivuye ku mwingo tuyivuye na wa murazi uraheza ukaca umera nk'uwukize iyindi ndwara bose bazi igwiriye cyane kandi ariyo dukunda kubona ku bantu bakuze nk'aho iwacu ni indwara ya diyabete indwara ya diyabete iyo umuntu arwaye diyabete ijya mitsi irabisha ijisho hejuru no hasi iraheza nayo igafatwa umuntu akagira umurazi kenshi rero tuca tugerageza gufata iyo diyabete akaba ariyo twikiribwa hanyuma umuntu agakira bo baranoroshe gukira kubera iyo diyabete isubiye kujya mu buryo wa murazi uraheza nawe ukaca ukira ata kindi kintu na kimwe twebwe abaganga b'amaso turinze gukora impamvu ni nyinshi cyane reka ngere mvuga izo kuko nizo dukunze kubona birumvikana ko ari nyinshi cyane hanyuma se abana muravuga umwana uje akiri mutoya ko aba afite n'amahirwe yo kuba yavurwa akanakira kandi ku buryo bworoshye abana bavuka nabita ngo iki babana baba bafite ikibazo mu mutwe mu mikurire hari y'ubwonko ku buryo avuka amaso urababona benshi bakunze kugenda ubona ko amaso areba ku rundi ruhande iyo mirazi nayo murayivura cyangwa ni kubera ko ariko baba bameze ntacyo mushobora kubikoraho
icyo kibazo ni cyiza rwose kuko abo nibo bagoye kuvura gusumba abandi iyo ikibazo kivuye mu bwonko kenshi na kenshi kiratugora kubera abaganga b'amaso nacyo turi bukore kugira ngo tumufashe kuko naho twamubaga tukayagorora haciye iminsi kubera bwa bwonko budakora neza araheza bigasubirayo kandi umuntu yaba yabivuye neza ntibeza ngo birambe nicyo gituma kugira ngo cyane cyane abana abana barushe badasanzwe bafite imbaraga ingufu zikwiye si abana twihutira gushaka kuri anesitezi turaheza rero tukaraba yuko bikenewe yuko umwana tumukora iyo afise shanse yo kuvuga yuko azokira niyo duheza tukamuvura ariko hariho benshi tubona yuko ataco biza ngo bitange tugasigurira ababyeyi tukabareka uko
ku murongo wa telefoni dufite na louis michel louis michel wiriwe
mwiriwe eugenie murakoze cyane nawe urakoze kudukurikira ikibazo cyawe
mfite akabazo mbaje gusuhuza muganga ariko uriho muganga
yego ndawe murakoze
murakoze namwe ngize akabazo mutubwiye uko iriya ndwara y'umurari cyangwa umurazi kenshi na kenshi bikunze kuvukana n'abana bariya bita abapurematire bavutse igihe kitageze ariko naje kwibaza ndavuga nti mbega umwana ashobora kuvuka ari muzima rwose nta kibazo afite avukiye n'igihe ariko hakaba hari imyaka runaka iyo ndwara ishobora kumufatiramo mbega ni ukuvuga ngo umuntu yakwizera ko umwana wese azamufata amaze igihe kingana iki ako ni akabazo kange akabazo ka kabiri sinzi umuntu wakambajije bambuka akabajije hari uburyo ngiye nkunda kubaza hari indwara kera zahozeho twita zitahozeho zikaba ubu ngubu indwara zikaba zirimo zaduka zifata abantu mbese iriya ndwara y'umurazi cyangwa umurari iriho kuva ryari na kera yahozeho ubu ngubu itangiye kugaragara vuba aha ngaha nk'ubu hano hirya hari akana hano hafi yanjye hari akana kavutse rwose ijisho rimwe ni rizima ariko irindi rirahengamye mbese ubwo iryo jisho rihengamye ko bigaragara ko ari umurazi koko ubwo murashaka kurivura rigakira urakoze muganga urakoze ejeni yewe urakoze louis michel muganga ni mumusubize yego rw'imisheri abuze ikibazo cyiza kubera nibyo twavuze ko hari abana bavuka batagize akabaruhu kenshi bakunda kurwara iyo ndwara mugabo n'abavuka bakomeye kandi atari n'iyindi ndwara mu mubiri bafise indwara y'umurabyo irashobora kubafata twebwe nk'abaganga tubagabura mu migwi ibiri hari abafatwa kuva bakivuka gushika ku mezi umunani nabo twita ngo sitarabizime purekose ni umurazi uza kare uwo rero kuri twebwe biba bikenewe yuko tubimenya kare kuko nibo batworohera kuvura ni ba bandi mwumva dushobora kuvura bagakira indwara ntizonagaruke kubera biba byoroshye kenshi aba ari indwara yoroshye kuvura hariho n'umugwi wa kabiri uwo abana utangura kuza hejuru y'umwaka umwe gushaka ku myaka itatu uyu nawe rero niwe utusaba ingufu nyinshi kuko tubwiza kurondera ikibiteye kuko biba biboneka yuko ari ikintu caje umwana yamaze gukura haba hariho indwara iri inyuma yihishije bisaba yuko turinda kurondera kugira tumuvure ariko uko bigenda kose indwara utoye indwara yabuteye ukayivura umwana araheza agakira indwara rero y'imirazi abaganga bayo bataraboneka twamye tubona umenya ni mike kuko burya n'ababyeyi cyangwa abantu bari mu gihugu baba bazi yuko iyo ndwara batayivura mugabo batanguye kuronka ababashingira intahe tujya mwana naka baramuvuye baraheza buhoro buhoro bakagenda baraboneka tutara tubabona ubu tubona benshi cyane kubera tubavura nta ntibongerekanye sinibaza ko ari ukongerekana ahubwo abaganga bazi kuzivura nibo bongerekanye hanyuma abantu bagaca baza kwibonekesha ko batahora baboneka mbere ni ukuvuga rero ikibazo cya nyuma yabajije ati none barakira ego cyane cyane cyane abo bakiri bato barakira rwose hamwe umubonye yarakize utumenya n'uko iyo ndwara yigeze ayigwara nk'abo bakuze nk'uko mwabyumvise birashobora gushika mu bwana bwiwe yarigeze kuyigwara agakira hanyuma yagaruka yarakuze bigashobora kugaruka bishika gake ariko birashika nawe nyine kenshi usanga atakibyibuka ko iyo ndwara yayigwaye mu bwana atazananye n'umubyeyi wamwibutse usanga benshi batakibyibuka kuko barakira bagasubira akamera neza rwose indwara ugasanga barayibagiye ko bayirwaye murumva yuko dushobora kuyivura igakira neza umuntu agasubira mu buzima busanzwe ameze neza
ubwo Louis Michel ndumva asobanukiwe yavugaga ati byaba umubare w'abarwayi ushobora kuba wariyongereye ariko ushobora kwiyongera nk'uko mubivuga kubera ko abantu babonye amakuru bamenye ko iyo ndwara ivurwa tubonereho n'akanya ko kumutuma ahubwo kugira ngo babwire n'uwo mubyeyi baturanye niba ataduteze amatwi muri uyu mwanya yihutire kujyana kwa muganga iryo jisho rimwe umwana afite rigoramye muganga arikosore namwe mbonereho akanya ko kubashimira muganga rwose Levi Kandeke kuba mwafashe umwanya wo gusobanurira abantu iby'iyi ndwara kandi mukaba mwaranahagurukiye kuvura bantaho nikora ubwo nabyo bishobora kuba ari bimwe mu byatumye umubare w'abivuza wiyongera kubera ko ntawe uvuga ngo ntashoboye nta buryo afite bwo kwivuza bose ndumva baza babagana nabibashimira cyane hanyuma twakire na pita pita wiriwe neza urihe ese ko ufite intege nkeya urarwaye
oya hasi ndwaye gusa imvura iriko iragwa eee nuko ikibazo cyawe
sinashaka kubaza none abaganga boba bari mu ntara zose kugira umuntu abonye umwana uko agwaye aca amujyana ndafise n'ikindi kibazo hari nshaka kubaza boba bafise nk'ishirahamwe ryo kujya kumusanga nk'amashami yishinze kurwanya indwara nk'izi bitusha bitusha nabo bari nk'ishyirahamwe riba ryarishije kurwanya iyo ndwara kugira abantu bayitahukirwe neza
yego urakoze pita igitega ye dogiteri
yego ahubwo agize neza kubaza icyo kibazo pita ndumva ko ari igitega ibyo abajije nibyo ngahe mu burundi dufite ahantu habiri bashobora kuvura iyo ndwara ahambere ntihajya muri rwakarede aha kabiri we ari gitega hariho ibitaro biri ahantu bita mu kibuye hafi yaho hari igitega hariho ibitaro bifite abaganga bashobora kuvura iyo ndwara ni hafi y'aho ari murumva yuko wewe bitanamugoye hanyuma nibyo hariho amashyirahamwe afasha kuvura izo ndwara nk'aho mwumva kuri opitari ya rwakarede dufite ishyirahamwe rifasha umwana wese akeneye kubagwa afite imyaka munsi ya cumi n'itanu y'uko tumubaga ku buntu murumva aho i burundi iyo tubaronse turabavura kandi ntibarinda kwishyura amafaranga murumva yuko atakibagoye iyo dushoboye kubaronka turaheza twavura
ubwo rero nta cyatumye bataza rwose nizere ko ubwo butumwa babwumvise twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku kibazo cy'umurari cyangwa se umurazi ikiwutera niba uvurwa muganga revi kandeke arimo kutubwira iby'indwara dusobanurira ni impuguke mu buvuzi bw'indwara no kubaga ndetse amaso cyane cyane ay'abana nk'uko mubyumvise abafite munsi y'imyaka cumi n'itanu babagirwa ubuntu kuri ku bitaro rwakarede mu burundi i bujumbura mu burundi inshuti rero mukomeje kudukurikira ubwo mukomeze mwandike ibibazo byanyu bitwoherereze abandi mukomeze ku matelefone hari abudu utwandikiye kuri facebook avuga ati mwiriwe ati nge nagombye kubaza muganga ko iyo ndwara idafitanye isano n'indwara zo mu mutwe kuko akenshi usanga abazirwaye bafise ibibazo byo mu mutwe muganga mwamusubiza ngo iki
cyavuze ni ikibazo cyo kubera nk'uko nabasiguriye amaso kugira atumbere ubwonko nibwo bubikora iyo ijisho ritakibona ntiriheza ngo rirungike isanamu umuntu ariko arabona mu bwonko ubwonko ntabwo ntibuheza ngo mumenye uko utumbereza ijisho iyo mugiye kubiraba neza iyo umuntu arabisha umutwe imbere hanyuma agaheza agashaka kuraba ikintu kiri mu mbavu murabona ko aheza agahindukiza amaso yose uko arabiye ariko mugiye kubiraba usanga aguma agenda atumbereye ku buryo ijisho rimwe ijyo ririko riraraba n'irindi aba ari ryo ririko rirabona ku buryo rero ubwonko buheza bukaronka amasanamu abiri asa rimwe riri hejuru y'irindi umuntu agaheza akabona neza ibyo rero iyo umuntu afite ingorane yo mu bwonko ibyo ayo maso ntaheza ngo ahindukire neza nk'uko byabwirizwa hakazamo umurazi ni nacyo gituma mwumvise turetse n'abo bakuze bajya abana tuvuga yuko bavuka batageze ahanini ku gituma bagira umurazi ni uko ubwonko bwabo buba butaraheza gukura bukaba budashobora gufata ngo buze buratumbereza amaso uko yabwirizwa kugenda none nk'uko mubyumva rero twebwe ikintu cya mbere iyo turi dupima umuntu afite umurazi dupima ijisho nyine ubwaryo mugabo turashobora gusanga rikomeye tugaca tugenda rero tukarondera mu ruhande w'ubwonko tukaraba ko ata kintu nacyo gishobora kuba gituma amaso adatumbera rero murumva yuko umuntu afise indwara yo mu bwonko ashobora nabo nyine kugira indwara y'umurazi
ye twakire na jean claude ngoboka uratwumva neza jean claude jean claude oya ntabwo twumva kandi tukumva jean claude uri mu biki halo telefoni yawe imeze nabi reka tube twongera tumushakishe muganga hari nowe utwandikiye nawe kuri facebook ati twabaza abaganga kuko ntibyoroshye kumenya kumenya iby'iyo ndwara none iravurwa igakira ko henshi haca hazamwo kataragiti nagira ngo mumusubize nawe
icyo twari twacishuye kenshi umurazi si utera kataragiti ahubwo kataragiti niyo itera umurazi cyane cyane iri mu jisho rimwe iyo ari ijisho rimwe rifashwe ntiribone ubwonko nk'uko nababwiye nubwo buheza bugahindukiza ijisho mu ruhande n'urundi iyo rubonye atasa namuriza riva mu jisho ritabona riraheza rikaryihoza rigakoresha rimwe ribona rimwe ritabona rero rigaheza rikaca rijamo umurazi Eh, kenshi na kenshi eh, bajya benshi tuvura kataragiti benshi rica riheza rikabona rikagororoka bakagira ngo ngo twamuvuye kataragiti mu mugabo ngo tuca tumuvura n'umurazi ariko eh, ni ukubera tuba twavuye uwo murazi nicyo gituma iheza- umura- eh, nako kataragiti umurazi nawe ugaheza ukacukira iyo amaso abona ari abiri neza kenshi na kenshi umurazi warimo uraheza ugaca ugenda wenyine ataco urinze kuwukorako Mm. kumenya indwara yabiteye yavurwa n'umurazi ugakira Eh, Ugakira.
ye, jean claude aragarutse kuri telefone jean claude jean claude ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko ahari nanjye ndamwumva ariko twamuvugisha ntabwo asubiza jean claude uratwumva iyi telefoni ye ifite ikibazo Um, hari irambona pierre nawe uh, ari mu rwanda Uh, ndabaza ikibazo kimeze gutya umurazi eh, umurazi cyangwa se uh, umurari urakira cyangwa hari izindi ngamba zafashwe rero ari mu rwanda mu burundi sinzi niba ndumva hari izo ngamba zo kuvura abantu ba ntaho nikora ariko yenda mwagira icyo mumubwira
Eh, n'ibyo mu rwanda bike kuko ngenda nganira n'abaganga bagenzi banje ndabimenya Mhm.
Eh, ndazi neza ko hari ibitaro eh, bi- bya leta eh, bisanzwe bifitemo abaganga bazi kwivura Eh, aho nibuka n'aho bita i kabgayi eh, baba bafise mu ntara ya-
y'amajyepfo intara niyo ntibuka neza Ni eh, iy'amajyepfo.
y'amajyepfo. Eh, ndazi yuko bafise abaganga bashobora kuyivura Eh, kandi ndazi yuko eh, bafise uburyo bwo kugira ngo umuntu adafise uburyo bwo kwishyura amafaranga bashobora kumuvura ku buntu Eh, mu bisanzwe ishyirahamwe rimwe bita oms ryategekanije yuko umwana afite indwara imutera ubuhumyi ibihugu byose eh, byo ku isi byogerageza ingufu zose bikabafasha eh, ku buryo ata mwana yohuma ngo ni ukubera yabuze uburyo bwo kwivuza Eh, amaleta nka yose eh, yo ku isi yaragejeje uburyo umwana nk'uyu a- a- afashwa Eh, no mu bihugu byo muri afurika bidafite uburyo bwinshi nk'ubu nk'ibi by'iwacu murumva yuko ibihugu byagiye biragira ingufu kugira ngo bishobore gufasha abo bana Eh, ndibaza ko no muri icyo gihugu cy'u rwanda aricyo kimwe Eh, arashobora kubariza muri ibyo bitaro nda- nda- ndamurangiye bazoheza bamuvura Ye. amatelefone arimo gucamo agacika ariko buhoro buhoro buriya ziragenda zitungana mbere y'uko dusubira kuri facebook emmanuel ku murongo wa telefone aradutegereje emmanuel uranyumva
neza nitwa birushabagabo emanuel ndi i kigali mu rwanda yego ikibazo cyawe
eee ndagira ngo mbaze iyo nzobere mwadutumiriye muri sitidiyo ku kibazo cy'umurari ese koko umurari wakosorwa umwana amaze kuba mukuru cyangwa bawukosora akiri mutoya nicyo cyari ikibazo cyanjye Ye, uravuga umwana ufite nk'ikihe kigero hari uwo uzi uwo ufite ubu ngubu wabarizaga
Eh, hari umwana w'umuturanyi nzi afite nk'imyaka ibiri n'igice ariko iyo umurebye mbona ijisho rye rimwe rireba umurari ukuntu none nagira ngo mubarize nimba yajya kwa muganga bakaba hari icyo bamufasha cyangwa se byararangiye nta kosohoka ryabaho
Eh, reka muganga gusubize rwose ibyo ari byo byose uko yagiye abivuga ubwo ndumva hari amahirwe menshi yo kuba uwo mwana yakira Ah, dr levi
yego yego murakoze emanuel cyane.
ikibazo ikibazo ciwe ni ciza Eh, ni ngo- umwana w'imyaka ibiri aracyari kare gose aracyari kare turashobora kumuvura Eh, ni byiza umwana angana gutyo aroroshe kuvura kuko aracyari muto Eh, byiza yomutegukana kwa muganga eh, kugira barabe icyateye afi- agira indwara y'umurari bamaze kugitora bazoheza baca bamuvura hari n'aho yogira amahirwe ugasanga bashoboye kumuvura batarinze kugira ibintu bigoye nko kubaga ugasanga ni ikibazo gisanzwe gisaba nka- nk'amarineti amarori asanzwe agaheza umwana ukaca ubona yuko asubiye kubona ariko no kumutebukana kuko murumva yuko ari mu gushikana imyaka yo kujya ku ishuri kugira ngo bazogere kujya ku ishuri yarakize neza ashobora gukurikira neza n'abandi bana bato badashobora kumutwenga
Emmanuel hari ikibazo umaze naguciye mu ijambo hari wowe utararangiza kubaza
ego murakoze nitwe manweri weshago nagira ngo mbaze muganga ese muganga yabakorera hehe aho umuntu yamubona uko umuntu yamusanga akaba yamufasha mbega muri makeya ni icyo kibazo nabazaga yewe urakoze cyane muganga
Emmanuel jewe nkorera Burundi zinkorera mu Rwanda ariko aho mu Rwanda murafise abaganga bashobora kubivura n'igi ibitaro nayenda barangiye byo muri Kabgayi barashobora kuvura hariho n'ibitaro bishasha byitwa Charity Eye Clinic bishasha aho mu Rwanda bafise abaganga bashobora kwivura ndazi ni kanombe ko umuganga waho abivura murase abaganga batari bake bashobora kubavura abo bana murumva yuko muri nk'i kigali ni ukurangira kujushika i kanombe umuganga waho azoheza aca amuvura
reka tubonereho no kubwira abo mu burundi nabo hari abashobora kuba bifuza kumenya aho babasanga nabivuze dutangira ariko ndumva nanone mubabwiye nabo bamenya aho berekeza bafite nk'ikibazo cy'iyo ndwara y'umurazi
yego jiwe nkorera mu bitaro bibiri bya mbere n'ibitaro bya leta bita rowa karede niho tuvura abana tukababaga cyane cyane kandi ni naho habagirwa abana benshi cyane hanyuma ahandi naho ni mu bitaro bya pirive bita kirinike dereye biri hagati mu mujyi
ku murongo wa telefone ku murongo wa telefone nako kuri facebook amatelefone arimo gucamo nabi kandi abantu barimo no kubitubwira ntezimana ntezimana inosa aravuze ati murakoze Emmanuel twavuganye nawe ariko yego murakoze cyane ndabashimiye wari ukiri ku murongo nari nyiri ku murongo rwose ndabashimira cyane n'umutumirwa ndamushimira cyane n'ibirushabaga Emmanuel mu gatenga mu rwanda urakoze cyane ngaho ugenda ukomeze ibyo wari urimo ubwo wakoze kudukurikira kandi utanga ubutumwa uwo mwana w'imyaka ibiri ubwira ababyeyi ko bamujyana kwa muganga kandi ko yavurwa agakira sibyo inosa rero navugaga ko ari mu karere ka ngororero mu rwanda yabazaga ati iyo ndwara yaba iterwa n'iki muganga yabisobanuye ku buryo burambuye atese yabivurwa igakira ibi nabyo yabivuze tubwire n'ingaruka zayo ku muntu uyirwaye muganga ubwo ndumva hari mwavuga ku ngaruka ibindi mwari mwabisobanuye
yego hariho ingaruka cyane cyane ku bana batoya icya mbere mumbabarire nibagiye kukivuga iyo umwana afite umurari kenshi hari igihe bishika hakaba harimo akantu kera murabona ijisho rirera rikaba rifite agahande kirabura tukita korone kajya akantu rero imbere hari igihe umuntu abonamo akantu kera mu gifaransa babyita reko kori ako kantu kera iyo umuntu akabonye kajyanye n'indwara y'umurari uwo mwana no kuvuga yuko ari ukumutebukana kwa muganga kubera hashobora kuba harimo indwara ikomeye gusumba umurazi wenyine ubwawo kubera gashobora kuba gasigura indwara zihambaye zishobora no gushika kuri zimwe za kanseri iyo igiye mu jisho ikintu cya mbere yerekana n'umurari iyo rero harimo ako kantu kera n'umurazi ni ukumwirukana vuba vuba kwa muganga ingaruka rero zisanzwe kuri abo bana bafite umurazi zisanzwe atari n'indwara urimo ni uko nk'uko nabisiguwe biragoye neza gusigura amajambo make ariko nk'uko nabivuze ubwonko bukorana n'ijisho kugira umuntu abone ijisho ryenyine ubwayo si ryo ribona rirafata igicapo umuntu ariko araraba rigaheza rikagishyira ku bwonko ijisho hanyuma umuntu agashobora kubona iyo umuntu akomeretse cyangwa avuye amaraso mu bwonko ijisho rikomeye arashobora guhuma ku kubera ubwonko budaheza ngo bubone neza icyo iryo jisho ryamurungikiye ni ukuvuga rero umwana akiri muto afise umurazi ni ukuvuga ijisho rimwe riraba imbere irindi rikaraba mu mbavu rijya riraba mu mbavu tutarivuye vuba uko iminsi igenda niko rigenda riratakaza kubona ku buryo eh, haciye igihe eh, imyaka umuntu atamuvuje akarinda ashika na cumi n'iyindi umuntu ataramuvuza iryo jisho umuntu asanga ritakibona nibyo bita mu gifaransa amburiyopi aho rero ntidushobora kuba tukirivura ariko nk'uwo mwana Emmanuel yavuze afite imyaka ibiri cyangwa ibiri n'inusu uwo mwana umuntu amuvuye amuvura umurazi akongera akamuvura no kubona neza kuko burya rijya jisho eh, ridatumbereye ntiriba riko- ntiriba ribona neza rimaze gutumbera umuntu aca arivura rikongera akongereza rikabona neza gusumba none nku- i- ingaruka mbi rero ni uko uyu murazi ni uko umuntu atawuvuye rijya jisho ridatumbereye rirateba rikamera nk'iryirihuma ku buryo yaracerewe tutaba tugishobora kurivura nicyo gituma tuguma tubwira tuti umuntu aze byihuta hakiri kare kwivuza Eh, kuri bajya bakuze nabo birashika bakagira indwara y'umurazi bakuze nka bajya barwaye umwingo cyangwa bajya barwaye diyabete yarakomeye buke bukwi na bukwi akajya abona hajemo umurazi wewe uko yumva amerewe aca abonamo ibintu abibona kabi- kabiri ariko araraba umuntu aho kubona umuntu umwe abo- amubonamo babiri bimwe bita mu gifaransa vision double kubera iki kubera ijisho rimwe riba ritumbereye irindi riraba hirya iyo vision double rero umuntu arinda kuvura umurazi kugira ngo ihagarare mu kurindira kubonana na muganga kenshi icyo tubabwira rirya jisho riri mu murazi araripfuka aka- akarabisha rimwe kugira ngo eh, uko kuntu ya vision double bigabanuke Eh, umuntu amaze kuvura diyabete cyangwa umwingo naho umuntu atarinda kuvura ibindi yo kumubaga n'ibindi ijisho riraheza rikagaruka rigatumbera Eh, ibyo nizo ngaruka zibiri nini eh, ziboneka ku bana ni uko ijisho riheza rikamera nk'irihumye ku bakuze naho ni uko aheza agaca abonamwo abantu babiri iyo rikaraba cyangwa icyo araba cyose akakibonamo kubiri byose nk'uko nabivuze ni ukurondera igituma byaka- byabaye hanyuma icyo gituma akaba aricyo tuvura umurazi ugaheza ugakira Mm. jean de dieu we yibazaga yari yabajije ah, ibintu bya- bijyana na aleriji ntabwo ariyo turimo kuvugaho aleriji yo kwibyiringira amaso rimwe na rimwe hanyuma akavuga Mm.
ngo iterwa n'iki ngo yakwirindwa ite ndibwira ko icyo twazakoraho ikiganiro kindi cyihariye ariko ndabona turimo tugenda twegereza umusozo Ah, muri make yanagira ngo ubwo rwose mugire inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya ku byerekeranye n'umurari cyangwa se umurazi by'umwihariko ku babyeyi
Mm, murakoze cyane Eh, ngiye ndumviriza ibibazo byagiye bi- biraba eh, n'ukungene nsanze abantu babyiyumvira ahanini nabonye yuko abantu batari bazi yuko indwara y'umurazi ivugwa ni indwara ivugwa kandi ni indwara ikira icyo ni icya mbere Eh, icya kabiri nacyo ni ukumenya yuko uko umuntu ayizana hakiri kare kwa muganga ariko byoroha kuyivura icya gatatu ni uko hari indwara zi- zisohoka eh, nk'umurazi ariko ari izindi ndwara zikomeye ziri inyuma ni ukuvuga rero umuntu agize ati uwo n'umurazi usanzwe gusa ati ntacyo arashobora kuba yihenda ku kubera hashobora kuba hari indwara ikomeye iri inyuma yihishije eh, ishobora gutorwa na muganga gusa Eh, nubwo atoba yivujije abonye umurazi yoca yirukana uwo muntu wiwe cyangwa wenyine eh, kwa muganga hakiri kare kugira ngo eh, ntibave basanga ari indwara mbi ishobora kumugirira nabi hanyuma icya nyuma ni uko nasanze benshi batazi yuko eh, ahantu bashobora kuyivurira Yeah.
Eh, mu- ari- haba mu burundi haba mu rwanda hose hariho um, ibitaro bivura iyo ndwara ahanini aha iwacu Yego.
mu burundi ni ibitaro ba karede hariho n'ibitaro biri gitega ahantu bita ikibuye mu rwanda ndazi bimwe bimwe Yereka- hari bimwe by'ikabwaye cyangwa i kanombe Murakoze- mura- murakoze cyane reka tubashimire cyane dr levi kandeke nshimire na justin twet na geoffrey mutagoma mwari kumwe kandi na eugenia mukankusi kuri mikoro mwese mwakoze kudutega amatwi mugire ubuzima buzira umuze
eugene mukankurusi urakoze kuri iki kiganiro muri sango